radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana ikiganiro cy'uyu munsi kirimo abana bashaka ababyeyi babo bamaze imyaka mirongo itatu batandukanye turakira abana bashaka abavandimwe babo abatandukanye amaherere na n'ubu bakibaza uko ababo bagiye murumva abasigaye ari imfubyi bakabaho gipfubyi batagira amahwemo kandi bari mu miryango iki ni ikiganiro agasaro kabura gakirimo akababaro kavanze no kwiyakira no kwizera kuzabona ituze risusurutsa imitima agasaro kabonetse
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wikika integeye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona turakira kabageni beransile ushaka umuryango wa musaza we evariste kalimba bari basangiye se ba nyina batandukanye bakomoka mu karere ka gicumbi ahahoze ari perefegitura ya byumba kalimba yari atuye i kigali ku kimihurura kabageni beransile atuye mu karere ka gasabo mu murenge wa nduba akagari ka gatunga umudugudu yanjye karimbo yishwe na agisida y'imodoka icyo gihe yishwe n'imodoka ya gisirikare ndibuka ko musaza wanjye ariwe wagiye kumushyingura na papa icyo gihe hari mu buhe mwaka
ntabwo mwibuka urumva n'imbere ya jenoside yari afite umugore nawe nawe yapfuye mbere ya jenoside nyina w'abo bana turimo gushakisha none se bari batuye he
bari batuye kimihurura
iyo agisida aho yabereye waba uhibuka hari abakubwiye aho agisida yabereye ntibuka ntabwo agisida aho yabereye ntibuka ariko ndibuka umwana mukuru w'imfura witwaga dusabe w'imfura yabo
ariko bakubwiye yuko yakoze agisida bitewe n'imodoka ya gisirikare yego yego icyo gihe na papa wawe bari kumwe oya bagiye kumushyingura urumva batanze itangazo kuri radiyo rwanda bagenda bagiye gushyingura icyo gihe mwebwe mwari mutuye hehe twari dutuye aho karimba avuka nanjye aho mvuka kuko ubu narashatse nyine nanjye aho nakubwiye umwirondoro wanjye n'aho nashatse i kigali ariko genda shaka aho mwari mutuye igihe karimba ivarite yitabaga imana ni mu cyahoze ari byumba mu karere ubu kabaye akarere ka gicumbi umurenge wa rutare akagari ka gasharu umudugudu wa rwimbogo ariko umusaza wawe yari atuye ku kimihurura yitaba imana uwo karimba nyine yari atuye kimihurura yari afite umugore n'abana
yari afite umugore n'abana umugore we yitwaga saniya nyirabagwiza akaba mwene bizagwira bari batuye rero kimihurura n'abana be hari abo wibuka imfura yabo yitwaga dusabe yari yarashatse rwamagana hakaba n'undi witwaga kigingi n'undi witwaga nyampunga umugabo we rwamagana izina rye urarizi
ntabwo tumuzi bose bari bakiri abana na nyampunga yari akiri umwana bari bakiri abana ese mbwira wowe muri mirongo icyenda na kane wari ufite nk'imyaka ingahe ari mfite imyaka makumyabiri uva wari uzi ubwenge
nari nzi ubwenge ariko nari nzi ubwenge wari uzi ubwenge wari uzi ubwenge nta gakuru uzi k'uyu kigingi nyampunga nta makuru yuzi reka reka nyina ubabyara saniya nyirampunga nta makuru yuzi saniya saniya yari yarapfuye none se dusabe umbwira ko yari yagiye gushaka i rwamagana we yari mukuru bihagije wo gushaka
yari mukuru ntabwo muzi ntabwo mwibuka ni uko yanganaga ubwo nanjye ayo makuru nabwiwe na mukuru wanjye niyo wambwiye ayo makuru ko dusabe yari yarashatse iyi myaka yose ishize mirongo itatu n'ingahe uyu bukaba uje mu kiganiro agasaro ka uti numufashe gushaka ayo maraso yanjye ni ubwa mbere ugerageje kubashaka niki cyatuma ako kantu kakuzamo
nigeze gushaka gutanga itangazo muri hsr ariko mbura uburyo nyoberwa aho baca muri hsr ariko abajyayo ni ukuba batekereza yuko abo bantu bashakisha bashobora kuba hari aho bahungiye bagiye muri mirongo cyenda na kane dusabe yari kibungo nk'uko ubimbwira ariko kigingi na mushiki we bo niba bari ku kimihura ntabwo mubyumva neza sinzi aho bari bari aba bana ntabwo umusaza wawe nubwo bwose musangiye so gusa ntabwo yajyaga bazana irutare kubasura nta sura yabo wibuka yarabazanaga yarabazanaga ubwo urumva niwe wanabazanaga cyane ubwo wenda ko nandi no mu mashuri si hari n'igihe ntababonaga narigaga ntabwo nababonaga
kugira ngo dufashe abadufasha kumenya aho abantu bashobora kuba baherereye karimba evariste akora i kigali atuye i kigali ku kimihurura yakoraga iki
ntacyo yari umuntu ushakisha nta kazi yari afite gafatisha yari umuntu ushakisha yari umuntu usenga agira abasengana nabo yajyaga mu misa ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu ntabyo uyu mudamu we nubwo bwose yitabye imana mbere nawe ya mirongo icyenda na kane saniya yakomokagaho iwabo aho kwa bizagwira kimihurura bose bari batuye hafi aho
hanyuma rero uti ndaje nimumfashe nshake umuryango wa musaza wanjye muri make abo ushaka ni batatu basigaye bashobora kuba bakiriho
nibo dukeka baba bariho nako ntabwo tuzi niba bariho nibo dushakisha kuko nibo ngewe nibo nzi nibuze dusabe rwose we niwe mfura ya karimba niwe tuzi twese na kigingi na nyamunga nyamunga we yitiranwa na sogokuru ubu se niba imana imanye bakaba bakiriho bakaba bari aho ngaho kigali bakaba bari mu ntara iyo ari yo yose u rwanda rusigaye ruturwa ku mpande zarwo zose bakaba bakumva ni iki wumva ushaka kubabwira hano muri kino kiganiro agasaro kaburaga ikintu nababwira ni uko bamenya ko umuryango wa rwitera hari abasigaye rwose baza bakagana umuryango wa rwitera ko umurage wabo uhari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho kabageni beransira rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wa musaza wawe karimba evariste ni ugukomeza ugategereza wizeye nkwifurije amahoro y'imana urakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu karisa karisiti yatandukanye na mama we na bashiki be babiri bari bageze ikisangani muri kongo kinshasa yagarutse mu rwanda ari kumwe na se n'abavandimwe be bandi babiri imyaka ishize ari makumyabiri n'umunani nta gakuru ka mama we afite ariko yabwiwe ko bashobora kuba bari mu nkambi ya kintere muri congo brazzaville karisa karisiti atuye mu karere ka kicukiro mu murenge wa masaka akagari ka kimo umudugudu wa kabeza kizajya mu kiganiro cyawe mufashe gushakisha ibyo wanjye nabuze mama hamwe na bashiki banjye bagumukana muri kongo arahabuze bizayire mu gisangani niho twatandukaniye tugaruka mu mu rwanda bo barakomeza ngo bajya muri kongo barasavira bagezeyo ngo bashobora kuba barabaye mu nkambi ya kimbere niko amakuru yangeza ambwira ariko bashiki banjye bo baza gushaka abagabo mu baturanyi aho ngaho icyo gihe rero sinongeye kumenya amakuru yabo nongeye kumenya bibiri cumi na gatanu yabwiwe n'umuntu arimo nimero n'umuntu wo muri ishami rishinzwe gucyura impunzi n'ibizani mu rwanda mpamagara umuntu uri muri kongo barasavire ko barakafitiye bajye kumfasha aramfasha ajya muri iyo nkambi ya kintere asanga umukecuru ngo ari araza arambwira ati rero karisa wowe itegura ukuntu wakira mama wawe nimba uzagusanga i masaka nimba uzamujyana aho mwahoze mutuye iwanyu ati ibyo ni ibyawe utubwira aho tuzamukugereza ndavuga nti nayiteguye nta kibazo mumuzane agiye kumureba rero ngo amuteguze kuza ngo asanga mu nkambi yagiye kureba babashiki banjye bashatse iyo ngiyo mu giturage baravuga ati ntabwo namenya ahantu yagiye kuko ntabwo nzahana bashiki baba ariko jya ukomeza ubaririza amakuru wabaza ku ijwi ry'amerika wabaza n'ahandi hantu bashobora kugufasha atari igihe uzababona ariko ngewe ndabona hariho ntabashije kubabona none ubu ngubu nyuma rero nza gutakaza nimero y'uwo mugabo barakafitiye sinakongera kumenya amakuru yabo
none mama wawe yitwa nde uvuga ko ari mu nkambi ya kinteri yitwa nyirabikari marigarita nyirabikari yakomokaga mu ihe komine mu rwanda rwa mbere ya mirongo icyenda na kane komine gishangu komine gishangu segiteri mukuge na serire mukuge hanyuma bashiki bawe bitwa bande mushiki wanjye umurikira yitwa fabire chantal umuhererezi we yitwa umutesi mediatrice abakubwiye ko bashatse hafi y'iyo nkambi ya kintere bigeze bakubwira aho umusozi uwo ari wo umujyi uwo ari wo icyo giturage cya kongo burazavire hafi ya kintere bigeze bakubwira aho bashobora kuba baragiye ntabwo yakimbwe kuko uwo mugabo twavuganaga yambwiye ko nawe amakuru bajije kumenya gusa ubona ko bashatse abagabo atazi izina ry'aho hantu bashatse kuko iyo aza kuba ngarizi nawe yari kujya kumfasha akabashakirayo ariko ngo wamubwiye ko yagiye gusura abo amazeho ngo n'iminsi ngo ntabwo azi nawe ngo ni ikihe giturage bashatsemo karisa karishiti papa wawe mwari kumwe mugeze ikisangane na mama wawe na bashiki wawe wowe na papa wawe muragaruka papa wawe yitwa nde papa yitwa karenzi be yaje kugera gutya nyuma arasaza arapfa arashyingurwa nyine hari imukogi komera nongere ngaruke kuri mama wawe wambwiye ko yitwa margarita nyirabikari ko amakuru ufitiye gihamya yakwerekaga yuko ari mu nkambi ya kintere abantu iradiyo ijwi rya amerika ni radiyo abantu batuye mu nkambi ya kintere wumva cyane ku buryo niba mama wawe koko akiri mu nkambi ya kintere ndahamya yuko ngubu arimo arakumva kumubona ni ibintu bitazaturushya reka nibwire yuko arimo akumva muri kano kanya ngaho mubwira amakuru mubwira amakuru yo mu rwanda icyo namubwira bari kunyumva namenye neza yuko icyamuhuje gutaha ari uko adashaka gutaha nta bana afite kuko twagiye turi abana twafite abana batanu noneho we mu gutandukana agumana na babiri ariko abo batatu twese twaje mu rwanda turahari mukuru wanjye arahari na mushiki wanjye wundi arahari bose bari aho bameze neza bose barakuze barabyaye bameze neza nta kibazo yemwe n'undi mushiki wacu wo kwa macu yakundanaga mu rugo yaraje nawe arahari atuye umuhanga ameze neza nta kibazo bose mama nimba ari kunyumva ndamwinginze rwose yagerageza buryo ki atumenye uko ameze akataha akaza mu rugo tumeze neza pe kandi turamukunda cyane cyane cyane kandi twese turahari twese abana be twese turahari rwose rero urumva ko anyumva yamfasha nkamenya neza rwose ko agihumeka byanshimisha
ibyo muzabiganira birumvikana ku mubyeyi ufite abakobwa babiri hafi y'aho atuye hafi y'iriya nkambi ya kintere akaba ndahamya ko afite abuzukuru nko kuvuga yuko bashatse ajya gusura abuzukuru avuga ati mfite abana n'abuzukuru hano ariko ku rundi ruhande no mu rwanda uragira uti na hano ahafite abana n'abuzukuru ubwo rero muzahura nzasaba cyane ngerageze kugira ngo bahuze muganire mwumvikane ukuntu mwabigenza mugasurana hanyuma mukaganira nk'umuryango mukagera icyo umugeraho hari na bashiki bawe ndavuga ingabire na umurisa nabo niba bakumva gira icyo ubabwira basuhuze basuhuze kubera ko nabo barakumva ndabashaka bose cyane cyane ingabire mediatisa ndamukunda ni mushiki wanjye ungurikirwa mu ntege ndamukunda cyane cyane cyane ndanamukumbura nkabura uko mbigenza nyine kuko kandi nkumva birambabaje kuko numva ko bariho ntafite amakuru yaho nabyo nkabiganira umubabaro mu mutasi niba uzuba mu ijwi ryo mboga gihumeka koko ko ahari na mediatrice mutoya rero nawe ndamukunda cyane we muhereza wacu pe twese twishimira kubonana no kuganira nawe dukundana cyane ndamukumbuye nawe rwose kimwe n'abashiki banjye mushanje n'ahangaha mutoni na beata bose bakaba bakumbuye bahora bamutse tuti karisa kutatubwira ngo ugiye gushakira kutatubwira kurorogeza buri munsi babanyishyuza ariko ntiyizere buri we nuko ubashije kumfasha biratambuka wenda nibabyumva birabanezeza nabo kandi nizere ko biri bishimire kunyuma abo bashiki bawe nibo bagushishikarije kuza ku ijwi ry'amerika
biro cumi na gatanu maze kubabwira ko byaragiye kuza bafashe nk'aho ndi kubabeshya bati ko tubwiye ko muragiye kuza bigeze he byagenze gutyo ni rwose telefone narayitakaje ariko ndacyashakira uburyo ki nabageraho nkamenya uko amakuru yabo ageze wakomeje gushakisha ijwi rya mbere uburyo ki wahagera mu gasaro ka buraga nawe ukareba yuko bagufasha kumenya aho hantu hanyuma tukamubona buri muri buri munsi baba bambaza bigeze he bigeze he bigeze he uyu munsi mbaga noneho ese bitangiye kuza muri njye kuko intego yari iya mbere kugira ngo itambutse nabo bagere bamenye ko duhari ko mama afite abana hano mu rwanda bahari mushiki wanjye muto narahari mushiki wanjye mbere atarahari urumva ko turahari pe ni byiza rero kuba mama abyumva akagira kuraje yo kuba yaduhamagara cyangwa se yadusura ugize neza guhagararira umuryango wawe uri aho ngaho mu rwanda kugira ngo ushake amakuru ya mama wanyu ndetse n'aya na bashiki banyu bari muri congo brazaville abo ngabo rero nibo dushakisha muri kano kanya karisa karisiti ndagushimiye cyane kuba warategereje wizeye ukaza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane ndabishimiye
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga tugeze ku nkuru ndende abana babiri basigaye ari imfubyi nyuma ya mirongo cyenda na kane barerwa na bene wabo i kigali ariko bakura gipfubyi munyana ivone ni umwe muri abo bana nubwo yasigaye iheruheru afite imbaraga n'umutima byo gushaka nyirasenge Clarisse Bamire Yvonne Munyana tuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi akagari ka Birira umudugudu wa Rurembo arashaka rero bamwe mu bagize umuryango we barimo na nyina wabo Kamire Clarisse ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro ka buraga ni ugushakisha umuryango wanjye naburanye nawo mu gihe cya mirongo icyenda na kane mwaburaniye he abo abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama mama yagiye gupfa yaraduhaye amateka yabo bagiye muri congo bari batuye igikondo ubwo jenoside yabaye nyine baba igikondo mu karere ka kicukiro abo ushakisha ni bande rero bambwire harimo murumuna wa mama wanjye witwa kamire kararisi na musaza we witwa haragirimana jean Pierre ariko kampire kararisa yigeze kwandika urwandiko aruha kuruwa ruje twari abana batoya hari ahantu twarererwaga mu rugo twarererwagamo iyo baruwa nibo bayakiriye basubiza kuruwa ruje yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana ba mukuru we baba bararokotse barasigaye kuko urumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye rero abo ngabo batureraga kubera twari batoya basubije kuruwa ruje yuko twapfuye kandi duhari babeshye babizi neza kandi babishaka rwose yego barabishakaga bagira ngo babagumane bonyine hari inyungu ubona bari babifitemo iyi hari inyungu bari babifitemo kuko bashakaga kwikubira imitungo urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo bumvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi ibyabo niko gusubiza ko nta basigaye nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri congo amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari ari muri congo ibukavu yashakanye n'umukongomani afite abana babiri uwo nguwo ni kampire clarisse naho se haragira imana jean Pierre hari amakuru ye waba ufite yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika ni uwo nguwo hari abandi wifuza kumenya amakuru yabo umuryango wawe mama wawe yasize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo aya ni abo ngabo abo ngabo nibo yatubwiye bonyine abandi bo barapfuye kuba bakubwira yuko kampira ashobora kuba ari i bukavu icyo gihe hari mu buhe mwaka bakubwira ko yashatse umunyekongo ko atuye muri ako gace ka bukavu hari mu buhe mwaka niba wibuka icyo nibuka cyo ni uko ngereranyije ni hagati ya bibiri na kane na bibiri gatanu wowe muri mirongo icyenda na kane wari ukiri muto cyane nari ntaravuka njye navutse nyuma yayo ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri mirongo icyenda na kane ari nawe kampire kararisa yabaze njye ntaganze yitwa nde mukuru wanjye yitwa dushimimana solange ariko yari azwi ku kazina ka kavatiri none abo babareze inyungu bari babafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye bazigezeho kuko baratwangaje badufashe nabi nyine buri wese acukwe twongeye guhura twarakuze ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe iyi barayifashe nta nta kintu na kimwe twigeze tubonaho kuko nyuma hagezwaho hagurwa na bene n'ira banki ya beneri ngo nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakuru hanyuma iyo banki beneri ni banki nkuru y'igihugu ihaguze yahaguze n'andi yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze n'abo babareze bahifuzaga
byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose babyiyandikishaho baratwimura batujyana iburasirazuba mu karere ka rwamagana kubera twari abana nuko batugejejeyo rero urumva i kigali nta bundi nta wundi muntu twari bujye dusanga baradutatanya nyine batugejeje i rwamagana batangira kudufata nabi baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye mukuru wanjye we ahita yigendera none iyo sambu yanyu tukigarukeho kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo ntabwo ari cya kiganiro agasaro kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve ntumutege amatwi akuganyira ntabwo ari byo ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganiro agasaro kaburaga namwese mu rudusaro tw'u rwanda nta urengana utarenganurwa iyo sambu yanyu yari hehe isambu yari iri igikondo yego ubwo umurenge ni uwa kigarama uretse ko hitwaga nyine muri gikondo icyo gihe ubu ni mu murenge wa kigarama akagari akagari ka bwerankori umudugudu wo ntabwo mwibuka bwerankori ndaharuzi birumvikana ariko mbwira nta banga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya amakuru ya kampire kararisa ariko ntibayabagezeho batagira ngo muhure ni bantu ki bapfanaga iki na mama wawe bapfanaga iki na papa wawe ni bande abo bantu rero ubwo uwo yari umugore wa marume marume icyo gihe yari afunze ubwo twa mama yarapfuye tubona nta handi hantu dufite ho kwerekeza tujya kwa aho ngaho kwa marume ariko marume atari muri urwo rugo turagenda tubana na mukamarume mukamarume rero niwe wagurishije aho beneri yabashije kugura nyine kuko hose ntabwo beneri ariyo yahaguze hari ahasigaye atariyo yahaguze abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza yarakiguze mu by'ukuri ariko ntiyabishyira mu nyandiko ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa bigeze nyuma arangije arahatwambura atubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo yigeze agurisha aratwihakana nyine tubura ahantu na hamwe twabarizwa turamwihorera byose barabijyana munyana uri mu rwanda yego ndi mu rwanda uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho yego kirayafite twaragerageje kurega ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze tugeze aho rero kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire tudafite nta n'amafaranga twari dufite turangije turabyihorera hari umugabo aho ngaho mu rwanda ukunda guca impaka cyane cyane iyo abonye hari abantu barengana yitwa perezida wa repubulika paul kagame uwo muntu ko akunda gusura u rwanda ko naho i musanze yahaje wigeze utekereza kuzagenda ugatera agatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane marume yageze aha arafungurwa afunguwe nawe afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite noneho watwanga birushijeho arangije mukuru wanjye ashaka kurega arangije aramusarisha amusarishije ku bw'amahirwe y'imana tubona birakize ubwo rero byayitumye kuko yaravugaga ngo nihibeshya hakagira undi nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agagiye kumurega no gupfa azapfa ubwo rero twarabuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko imana izabishaka none se ubu tuvugana uri mu karere ka musanze ayo mahoro ku mutima wifuje kugira utayakura mu bintu ukayakura mu bantu ubu ngubu tuvugana urayafite numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite uwo mufasha ufite abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wa mugani udagomba kubigwa inyuma ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo
nakwiyubatsemo kuko naravuze nticyatumye dusigara hari impamvu twakurikiye inzira yo gusenga twizera imana iraturera nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi ikanadusiga turi twenyine tutagira kirengera kuko nkurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi ntabwo umuntu yabirondora ngo byose abirangize ariko ni menshi kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura papa wawe witwaga nde ntabwo muzi ntabwo nigeze menya amazina ye ntabwo muzi nta n'ubwo nzi irengero rye sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo kuko najyaga nanamubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera
none munyana niba kamire akumva muri kano kanya uyu ni wa munota wo gusabana n'uwawe ushaka mu gasaro ka buraga niba akumva muri kano kanya mwandikire yaba ari uway'urukundo mubwire icyakuzinduye ni iki wifuza kumubwira icyo nifuza kumubwira kamire kararisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira ni uko abana ba mukuru we mukamana beatrice y'uko bariho turahari turahari turi babiri ngewe n'ubwo atanzi ariko ndahari ndiho na mukuru wanjye kavatiri nawe arahari twese twagize amahirwe turiga turarangiza mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona icy'ingenzi ni uko twakongera tukabonana tukubaka umuryango mbega tukahaguruka nk'intuza nk'umuntu umwe tugafatanya nubwo abandi ntabahari ariko tugafatanya tugakora uruziga kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga murakoze urakoze nawe kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ivone munyana ushaka umuvandimwe clarisse bampire ndasaba cyane kugira ngo imana izabahuze kandi abumva ijwi ry'amerika bazadufasha ari benshi kugira ngo dushobore kumushakisha ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro ka buraga gira amahoro y'imana murakoze
agasaro ka buraga
turacyari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda nine mu nkambi yari ahitwa Ngiyapanda ingara muri tanzania hari umubyeyi wayivuyemo ari mu gitondo agiye gushaka umuti aho bayahiraga ntiyagarutse nyuma y'imyaka hafi mirongo itatu umuhungu we yosefu sibomana aracyamushaka sibomana atuye mu karere ka kirehe umurenge wa gahara akagari ka nyagasenyi umudugudu wa gakurungu yabuze nka saa kumi za mu gitondo yagiye gushaka ahantu umuti hanyuma ntitwongera kumubona ubwo hari mu buhe mwaka igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ntabwo mbyumva neza turi muri mirongo icyenda na kane mama wawe asohotse agiye gutashya ntiyagarutse mwari mu nkambi ntabwo yagarutse ibyo bintu byari bisanzwe ko umuntu asohoka mu nkambi ya tanzania akabura abantu bakamubura
twiwe twaramubuze wari uri kumwe n'andi mu muryango wawe wari kumwe na papa wawe na bakuru bawe wanganaga iki icyo gihe wowe njyewe nari mfite imyaka makumyabiri n'irindwi ko ari mukuru n'icyo wakoze kugira ngo umenye amakuru umenye irengero rya mama wawe narashakishije hose mu nkambi hose aho ngaho mu ishyamba hose ndamubura none mama wawe hari indwara yarwaraga yari gutuma agenda akibagirwa aho yaturutse akarorongotana ama yarwaraga hari ibintu bari muha hari ibintu bita amarozi rero muze tukiri mu rwanda bitaga ngo ni ibihano yari agiye gushaka umuti wo kugira ngo anywe aruke icyo gihe yagiye gushaka umuti yari arwaye none se ko mwari muzi yuko arwaye kuki mwamuretse akagenda wenyine ntimumuherekeze ntihagire umuntu bajyana ngo amube hafi yari asanzwe n'undi ajya kuwushaka akagaruka twumvise ko ntagenda ari bundi ariko agiye ntiyagaruka icyo gihe polisi ya tanzania yarakoraga cyane nubwo bwa mwari mu nkambi iyo habuze umuntu wavuye mu nkambi yagiye hanze yayo kandi polisi ya tanzania nayo yabaga iri hafi y'inkambi hafi aho mwigeze mubwira polisi ya tanzania hafi aho yuko hari umuntu wagiye utagarutse ko mufite impungenge y'uko ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga ntabyo twakoze aho se muri izo nkambi zindi za rumasi na benako ndetse n'iyo japanda mwarazizengurutse mushakisha mubwira abantu mwakomokaga hamwe aho ku rusumo mubabwira muti mudufashe turagiye turamufashakisha hose mu nkambi ya benako mu suhura hose turanangira hose turamubura hanyuma igihe kigeze mutaha mu rwanda dutaha mu rwanda icyo twarahebye mwagarutse mu rwanda ryari mirongo icyenda na karindwi imyaka makumyabiri n'irindwi irashize umubyeyi wawe avuye mu rugo aho mwari mutuye mu nkambi ya japanda ntiyagaruka ugeze mu rwanda washubije amaso inyuma cyangwa se n'ubu uvuze uti wa mugani uti uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe reka njye no ku ijwi rya amerika ndebe yuko nabifashisha
rwose mwaturangisha aramutse abonetse rwose twashima imana cyane kuko twabuze irengero rye abavandimwe bawe mwari kumwe icyo gihe muri tanzania muri kumwe aho ngaho mu rwanda turi kumwe rwose barahari barahari none mbwira sibomana wari umusore mirongo icyenda na kane mama wawe agenda wagiye umubona ariko wari utararongora urashaka ntiyari ahari urabyara nti wamwereka abuzukuru ndetse ntiwamwereka n'umukazana kugira icyo gihe gikomeye mu buzima bwawe utabona umubyeyi wawe wagiye umureba ubu ubahute wabibayeho icyo gihe cyose wakibahute wabishoboje iki izo nzira wazinyuzemo ute z'ubuzima izo nzira nazibayemo nyine mfite agahinda kuko mama singize muhamba singize mushyingura singize mbona n'umurambo we ni ukuvuga nyine byambaye igikomere gikomeye cyane mu mutima wanjye hari abana benshi bakurana icyo gikomere babuze ababyeyi amaherere nuko batazi aho bari batarashoboye kubashyingura kugira ngo bashyire umutima mu gitereko nk'abandi bamenye yuko igihe cyageze bagataha birumvikana ko ni intimba ikomeye cyane hano ku ijwi ry'amerika mu gasaro ka buraga icyo tubafasha ni ukubarema agatima no kubafasha kugira ngo dushakire hamwe tugize imana twagira imana niyitugubuka kenshi ukabona abantu barabonetse imiryango ikongera igasubirana ikagira ineza muri yo no kunezerwa none somana niba mama wawe imana imukomeje akaba akiriho dusabe cyane akaba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira icyo namubwira niba nyumva akaba ari mu gihugu cya tanzania arimo yaba ari wenda aba mu batanzaniya icyo namubwiye ni uko rwose yamenya ko nkiriho nitwa sibomana joseph mwene minani papa minani niwe wari umugabo we ariko yitabye imana ariko twebwe abana be turahari tumubonye twakishima rwose tukanezerwa ndetse twashaka n'icyangombwa tugatangira kujya kumureba aho yaba ari urakoze cyane sibomana yosefu kuba ushaka umubyeyi wawe ubinyujije hano mu kiganiro agasaro kaburaga twashimishijwe no kukwakira ngaho rero ugira amahoro y'imana murakoze nange imana ibaho umugisha rwose
agasaro kaburaga
turi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine mu gihe cya jenoside umubyeyi witwaga mukantabana chantal yarishwe asiga abana babiri bakiri bato ariko badahuje se barirwa na nyirarume ngarambe celesitini uwimana josiane bita fifi yari afite imyaka itanu ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga murumuna we ukize baraza ratifa ni washa uwimana atuye mu karere ka gasabo umurenge wa jari akagari k'agateko mudugudu wa byimana arashakisha ukize baraza ratifa ni murumuna we iki kiganiro maze igihe kinini nyumva umugabo wanjye niwe wabanje kujya acyumva nanjye ndacyumva numva ko hari abantu baba bazi ko abavandimwe babo batakiriho ariko igihe kikagera bakabonana nuko nanjye mpitamo gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye nkiri mutoya nawe ari mutoya uwo muvandimwe wawe yitwa nde umuvandimwe wanjye yitwa ukize baraza ratifa mwatandukanye mute rero uko mbyibuka nari muto umubyeyi wacu ari we mama yari yapfuye muri jenoside hanyuma turerwa na marume wari musaza we mukuru mama wanjye yitwaga mukantabana chantal yego
hanyuma uwo muvandimwe wanjye ntabwo twari duhuje papa kuko njye mama yari yashatse uwo mugabo anjyanye papa w'uwo muvandimwe ndi gushaka yitwaga ukize baraza musitafu twaburanye nyuma ya jenoside twarerwaga na marume yaje gupfa yitwaga ngarambe celestine yego
icyo gihe twari dutuye i nyamirambo munsi ya stade regional ubu ngubu basigaye bayita pere stadium munsi hepfo gatoya aho bita mu gatare hanyuma rero uwo marume yaje kumufata aramujyana muri aruferina yo kwa gisimba kuko twese twari bato babonaga ngo kuturera bibagoye ikinera kumushaka nyuma y'iminsi mike barambwiye mwumvise bavuga ngo yarapfuye ariko ntabwo bigeze banjyana ngo ndebe sinigeze mbona n'abantu banadutabara ninde wakubwiye yuko yitabye imana ni uwo marume niwe wabimbwiye ariko urumva nari mfite nk'imyaka itanu ariko sinigeze mbona abantu badutabara sinigeze mbona batabaza ndetse nanjye ntibigeze banjyana ikigo cya ruferina yari arimo kandi ntabwo kiri kure cyane kiri nyamirambo naho bita kwa gisimba kwa gisimba ndaharuzi wari warukira umwana sinakusaba sinakubaza impamvu utagiye kwirebera ariko ako kantu wari uvuze uti murumuna wanjye ratifa bambwiye ko yapfuye ariko mbona nta bantu baje kutuyagira ubwo ni ukuvuga ko nta n'ikiriyo kigeze kibaho nta n'icyo bigeze barangiza
nta kintu kigeze kiba orufe nawe kwa gisimba irazwi uyu celestine ngarambe yari umukene cyane uko wabonaga mwabagaho wabonaga mubaho gikene ku buryo ibyari kuguhaza bitari guhazana murumuna wawe icyo gihe nibwo jenoside yari ikirangira urumva mbere yayo byo nta kintu naba nibuka ariko ibyo yajyaga atubwira ajyaga atubwira ko ngo yajyaga akorana n'abazungu mbere ya jenoside ariko nyine bari bari mu buzima buciriritse butifashije ariko kandi nanone butabura icyo kurya icyo nshaka kumva ni impamvu bafashe latifa bakamujyana kwa gisimba wowe ugasigara ku cyo we batakujyanye nanjye ntabwo mbisobanukiwe kandi ubu yarapfuye reka tugerageze kubyumva kubera ko bizaba ngombwa ko tureba kuri lisite y'abana bari kwa gisimba muri iyo myaka kugira ngo kwa gisimba norferina yiyubashye yafashije abishoboye gufasha kandi irabarera ibarera neza ibitabo birahari ku buryo ntawe baheza kumenya umwana wahanyuze n'uwo barahanyuze akajyanwa mu kindi kigo cyangwa akajya i burayi ku mpamvu izi n'izi ibyo ngibyo bishobora gusobanuka neza ni ikigo gisobanutse kandi abakiriwemo bose n'abatarakirirwemo ariko baki bonye imirimo cyakoze barakirata ibyo rero tuzabikoresha kugira ngo tumenye niba koko uwo mwana ratifa yarahanyuze atanzwe na celestine ngarambe wari nyirarume uwo mwana tumenye niba koko yaritabye imana ari muri icyo kigo niba yarashyinguwe bazabitubwira kubera ko abantu bose bahanyuze barazwi nta kabuza tuzabimenya niba akiriho nabyo kandi tuzabimenya ahari tuzahamenya yaba ari i burayi aho yaba ari hose dusabe cyane gusa kugira ngo abe akiriho ariko nagira ngo ubaze ufite imyaka itanu mu gihe bakubwiye ko ratifa murumuna wawe atakiriho ukuze wibaza aho yagiye wibaza niba ariho cyangwa atakiriho uko wagenda gukura wigeze ugerageza gukomeza gushakisha cyangwa se n'ubuvuzi uti reka njye mu kiganiro agasaro ka buraga mbishyire hanze nivure nongere ntangire inzira yo gushaka muri muna wanjye
uko nakuze nakuze mu buryo bugoranye mu bikomere no mu ntambara nyinshi zikomeye uburyo bitigeze biha umutima wanjye gutuza ngo unanatekereze kure ubwo ubwenge bwanjye bwari bukiri aho ariko mu minsi yashize nagiye nkunda kumurota cyane mbona tubonana noneho nsubiza ubwenge inyuma ndibuka ngo ariko iyo umuntu apfuye ko nari muri iyo myaka kuki batanjyanye nibura ngo musezere ese ko nta bantu nabonye badutabaye ese kubera iki ngendo tubonana kandi noneho ikindi kibintera ni uko nyuma y'icyo gihe yahise atangira guhambura amabaro yahise atangira guhambura amabaro y'imyenda atangira gucuruza
atangira gucuruza ahambura amabaro y'imyenda ya cago ubu ni ubuzima burahindutse iyi mbona ubuzima burahindutse urumva nibwo natekereje muri iyi minsi ndavuga ngo ariko se yari gupfa niba atabaze nta n'ikiriyo ngewe kuko nakomeje kurerwa mu buzima bubabaje bw'amayobirane nanjye nari ndimo nshakisha no kwa papa kuko njye naravutse mu buryo bw'ubunyendaro umutima wanjye wari ubabaye cyane nuko nafatwaga nuko narerwaga byari ibintu bigoye kugira ngo ntekereze nakundaga no guhora ndwaye byari bigoye cyane komera ndakumva nibura aho namariye gushaka niho nongeye kwiyumvamo ubumuntu numva ko wenda ubundi ntabwo najyaga niyumvamo nk'aho ntari umuntu nta buzima nigeze ngira uwo mutware wawe muraganira akakumva akagushyigikira akakurema akakubaka akaguhoza ukumva nawe utangiye kugira amahoro ku mutima
no kubona abana imana yampaye umugisha wo kugira urubyaro mfite abana batatu amen nibura nanjye numva ko imana hari icyo yakoze nkiyumvamo ubumuntu kuko muri uko kurerwa kwanjye nyine bageze ubwo banyita intumbi kuko nahoraga ndwaye ibintu byinshi urumva nitakariza icyizere ubu nibwo ntangiye kwiyumvamo icyizere noneho nkagenda natekereza kure icyo cyizere wibonyemo ni cyiza kubera ko cyashushe nk'imirasire nk'imirasire y'ibyo ukwiye kubona no kumva no kubasha gusubiza amaso inyuma ugatekereza nk'umuntu mukuru kandi wari umwana icyo gihe ni ibintu byerekana yuko watangiye kwiyakira kuba warashoboye gutangira kwibaza impamvu nta kiryo cyabaye kandi wari ufite imyaka itanu gusa ukibaza impamvu nta bantu wabonye baza kuvuga bati nimukomere mwagize ibyago twabimenye ukabona iminsi yagenwe yo kurangiza ikiriyo irarangiye ariko nta ukomye ukabona ntabwo bakubwiye bati ngwino tukwereka aho murumuna wawe ari kugira ngo baguhe n'akarabo uhashyire uvuga uti genda muvandimwe ibyo byose utekereza n'ibintu wagombye gutekereza uri mukuru ariko kubona bigusubiza icyo gihe cy'uri umwana ukabibona nabyo ni ikintu cyiza kandi uri mu nzira yo gukira ndasaba cyane kugira ngo ubushakashatsi tugiye gutangira bwimbitse tuzafashwa cyane kubera ko ni abantu bakunda kudufasha hano mu kiganiro agasaro kaburaga urufero nawe kwa gisimba abayiyoboye turakorana turababaza bakaduha amakuru dukeneye bazayampa rero uko nzayabasaba kandi ayo bazampa niyo nzakugezaho tuzashakisha kugeza igihe tuzamenya amakuru n'irengero rya ratifa ukize baraza ni murumuna wawe josiane wowe bakwita fifi witwa uwimana ndagushimiye cyane ko wafashe kano kanya no kugira imbaraga zo kugira ngo uzane mu kiganiro agasaro kaburaga nabyo ni bimwe ni imwe mu nzira yo gutururukwa ni imwe mu nzira yo gukira kuvuga uwawe ukamuvuga uko ari ukamuvuga ibigwi ukamuvuga ubuzima nabyo bituma umuntu akira ku mutima nyemerera ngo ushimire ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga nanjye reka mbashimire cyane no kuri mani ibaha umugisha ukuntu mwakirana abantu n'urukundo mukabatega amatwi mukabasubiza neza ni ukuri imana yo mu ijoro ibaha umugisha kandi izabaye nijoro urakoze cyane nawe tuzarisangire amen
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wikike integeye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona turacyari mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine inyarusange mu ruhango umwana w'umukobwa witwa mukamana sayidati yahungiye muri kongo kinshasa na n'ubu ntaragaruka musaza we isimayel sekanabu aramushaka atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa kigali akagari ka kigali umudugudu wa rubuye nabuze mushiki wanjye dukurikirana muri mirongo cyenda na kane yego
nkatekereza ko aba kongo burazavire cyangwa aba kongo kinshasa
none se niki kikumvisha ko ari muri kongo kinshasa cyangwa se kongo burazavire hari amakuru asobanutse umufiteho
yego hari n'abantu baba kongo burazavire twari duturanye neza bambwiye ko bamwe bamubonye kongo kinshasa abandi bamubona kongo burazavire aho hantu hombi rero habura n'umwe umpa amakuru y'aka kanya ariko nibo bamuheruka none se isimayeri muri mirongo icyenda na kane mwari mutuye he twari dutuye mu ruhango ahantu hitwa inyarusange
inyarusange ni hehe ruhango ko yari nini nyarusange ni hepfo y'iki ni ruguru y'iki ni hafi ya tarafiporo se ni hehe nyarusange ni hehe twatambikaga kuri tarasiporo ukagera twari duturanye n'umugabo witwa kamanayo n'umugabo witwa gerefiye ni ku isoko ry'amatungo neza twahunze twari dutuye ku isoko ry'amatungo ahantu bacuruzaga inkoko n'ihene hari munsi ya superefegitire ya ruhango ku iryo soko ni ku migunguzi iryo soko rigizwe n'imigunguzi ahabanza habaga ari ihene n'intama ahakurikiye hakaba ibintu bya takataka ahegereye neza iwacu mu rugo hacururizwaga inkoko n'amagi iwanyu mwari mutuye haruguru y'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda
haruguru y'umuhanda neza kuko n'abantu bakwepaga imisoro y'amatungo yahishaga nko mu rugo wazanaga inkoko n'ihene hari ukuntu bahitaga bagusoresha utarayabona babaga bahitaga baza mu rugo neza ni ukuvuga ngo neza uri no mu rugo umuntu ari kuriya wabaga ugura inkoko yarasakuzaga ukabyumva uri mu rugo none uyu mushiki wawe ushakisha yitwa nde yitwa sayidati irindi zina rye mukamana sayidati muri mirongo icyenda na kane yari umukobwa yari umugore hari umwana yari afite yari umukobwa nta mwana yari afite yari akiri umukobwa yari afite nk'imyaka ingahe yavutse muri mirongo irindwi na karindwi urumva yari afite imyaka cumi n'irindwi umuntu wibuka hariya mu ruhango wari ukomeye wari uzwi n'ubuzwi wambwira yenda ukavuga uti hari uwari uhari witwa harufani hari uwari uhari witwa kanaka uwo uhazi ninde wavuga uti twari duturanye twari twegeranye
umuntu twari twegeranye ni gerefiye gerefiye n'ubundi yakoraga ku rukiko ari umugerefiye na n'ubu arahari we yamwibuka yamwibuka
yamwibuka pe
none ninde waguhaye akaba n'umumama witwa mama shusho mama shusho
yego nawe yamwibuka nawe arahari kandi na n'ubu hakaba abana ba combe bose arabazi barahari bose nubwo combe yapfuye yego
rero ngo bamubwiraga ko papa yapfuye ngo mama akarongorwa ariko bose barahari ababyeyi banjye
bari bamuhaye amakuru atariyo
bari bamuhaye amakuru atariyo muri ibyo bihe nyine urumva mama yitwaga umututsi papa yitwa umuhutu bakamubwira rero ko papa yishwe n'inkotanyi bagahita arongorwa n'abatutsi bene wabo ariko ni amakuru atariyo bamuhaye mbese ubundi wakubwiye amakuru y'uko sayidati ashobora kuba ari kongo brazzaville we yakubwiraga ayafitiye gihamya hari aho yamubonye agataha we akamusiga akavuga ati musize inyuma ndazi neza aho ari
n'ubu tuvugana hari ababa kongo brazzaville twari duturanye batabashije guhunguka nibo nibo umuntu yampaye nimero ye yabo rwose ndabavugisha turaziranye baranzi nanjye ndabazi bambwira ko bamubonye kongo brazzaville ahantu habaga abanyarwanda ariko we ngo agaruka kinshasa kureba umugabo yari yarashatse naho bamuheruka undi nawe nanone wahungutse wambwiye ko yamubonye kongo kinshasa yarapfuye yarahungutse ariko aduha ayo makuru ahita yitaba imana adaduha ataduhaye neza ngo yabaga aha n'aha n'aha tuwamenye nicyo ngiye kukubaza icyari kuba cyiza ni ukumenya aho komine yari arimo muri aho ngaho kinshasa hari amakomine menshi ariko iyo umuntu adomye kuri imwe ntahabura umuntu yanyuraho kugira ngo amenye amakuru y'undi nta n'ikomine n'imwe wigeze wumva bakubwira bati aringariye mase aringafura nta kibigeze bakubwira
nta kintu na kimwe bigeze bambwira kijyanye n'akarere cyangwa komine
abo ngabo baguhaye amakuru ko yasubiye ikinshaza avuye kongo brazzaville muvugana bari mu yihe nkambi ya kongo brazzaville bari kintere ntabwo nasobanukiwe ibyo ngo mbibabaze umpaye shanse nazagerageza kubavugisha nkumva ko bampa iyo aderesi ni byiza ubwo muvugana bazakomeza baguha amakuru kandi buno ntibazarushaho ikibazo cyabo watsapu yabo rimwe na rimwe bitariho nk'ubu ugiye kumara undi mwaka wose watsapu yabo bitariho no guhamagara bisanzwe bidakunda niba iyo nimero barayikuyeho niba barayihinduye simbizi none sayidati mukamana nibakumva mu kanya umuhaye amakuru meza y'ababyeyi be bakiriho hari abandi bavandimwe be bariho aho mu rwanda uretse wowe
yego barahari wamubwira ko hari uwitwa mushimiyimana rehema sayidati yarandutaga njye mukurikira mushimiyimana rehema unkurikira ariho hikabahizi abudu nawe arahari ukurikira rehema na dukunde zahara ariho uko dukurikirana twese turahari na papa byumvuhore kasima arahari witwaga na sitazi na mama mukanyangezi alfonsina witwa hamida barahari batuye rwose nyarusange aho twari dutuye ku migunguzi y'isoko aho twari dutuye none rero niba kumva muri kano kanya mushiki wawe yaba ikinshasa yaba yarasubiye muri congo brazzaville se aho ariho hose yaba ikinshasa naho ubu ngubu arimo arumva ijwi rya amerika ijwi rya amerika tugera henshi tugera kure tugera kure ubu arimo arumva ijwi rya amerika aravuga ati baranshatse musaza wanjye aranshatse ampaye amakuru y'ababyeyi banjye none rero isimayeri niba kumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira umaze imyaka myinshi mirongo itatu mutandukanye namubwira ngo turahari niba akiriho akaba twumva mu rwanda kuhagera aho yaba ari hose biroroshye kandi birashoboka yakwihangana akatwibwira kuko umuryango uhora umwikanga ko ariho uhora umwikanga ko atigeze yitaba imana yatuvugisha nimero yanjye ni iyo ngiyo nubwo nge yambipa nimero yose yo hanze y'imbipye mpita mpamagara nikanga ko ari we reka dusabe cyane dutegereze twizeye yuko sayidati azaboneka vuba akongera aka vugana n'umuryango we mukamenya amakuru yewe niba yarashatse yarabyaye namwe mukamenya yuko mufite ababyara n'abajyayo bakamenya ko bafite abuzukuru ni ikintu cyiza natwe kizadushimisha ngaho rero nseka nabo isimayeri wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka mushiki wawe ndagushimiye kandi dufurije amahoro y'imana
denise nanjye ndagushimiye kandi umurimo ukora imana izaguhe kurambira aho ngaho uhuza abantu ni umurimo udasanzwe ndagukunda cyane imana ijya ikundindira aho uri hose kandi ijya irinda ijwi rya amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza nubwo ntamubona ariko murana icyizere ko ntako muba mutagize imana iguha umugisha ndishimye urakoze cyane ndagusabira nawe urakoze cyane nzumva ikiganiro cyawe kugeza igihe amatwi yanjye azaba atacyumva ijwi rya amerika komera imana izaguhe kuramba uhore utwumva kandi uhore udusangiza n'abandi urakoze cyane imana ibaho umugisha
agasaro kaburaga k'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimwe mwese kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana
tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho
rero uwo marume yaje kumufata aramujyana muri aruferi nawe kwa gisimba kuko twese twari bato barambwiye numvise bavuga ngo yarapfuye ariko ntabwo bigeze banjyana ngo ndebe sinigeze mbona n'abantu banadutabara
namubwiye nuko rwose yamenya ko nkiriho nitwa sibomana joseph mwene minani papa minani niwe wari umugabo we ariko yitabye imana ariko twebwe abana be turahari tumubonye twakwishima rwose tukanezerwa ndetse twashaka n'icyangombwa tugatangira kujya kumureba aho yaba ari
kamire kararisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira ni uko abana ba mukuru we mukamana beatrice y'uko bariho ngewe n'ubwo atanzi ariko ndahari ndari ndiho na mukuru wanjye kavatiri nawe arahari
ashakisha uburyo ki nageraho nuko amakuru yawe yise wakomeje gushakisha ijwi rya mbere uburyo ki wahagera mu gasaro ka buraga nawe ukareba yuko bagufasha kumenya aho hantu hanyuma tukamubona mushiki wawe muto arahari mushiki wawe atarahari kumva ko turahari pe
ndagukunda cyane imana ijya ikundindira aho uri hose kandi ijya irinda ijwi rya amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza nubwo ntamubona ariko mporana icyizere ko nta